muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba
buri iyo duhuye dutya bituma tugera ku itengagihe ryizewe kurusha ntabwo bigira imipaka kuko ibiba tanzania ibiba uganda bishobora kutuzanamo ingaruka ahangaha uwo ni john ntaganda semafara umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gukurikirana ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe mu rwanda avuga ku kamaro ko gukorera hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere mu kurwanya ingaruka mbi z'ihinduka ry'ibihe iyi nkuru ndetse n'irekurwa ry'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta mu gihugu cya uganda turayigarukaho mu kanya gato amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere mu gihugu cya uganda aho umunyapolitike utavuga rumwe na leta akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko ya uganda robert cagulanyi uzwi mu mazina y'ubuhanzi nka bobi wine na bagenzi be bareganywe barekuwe by'agateganyo n'urukiko rukuru rwa guru aho ni mu majyaruguru ya uganda urukiko rwemeye ko bobi wine n'abandi bari bafunganywe barekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uh, amakuru atugeraho ni uko uwo munyapolitike robert cyaguranyi n'abandi bari bafunganywe barekuwe ese irekurwa ryabo urukiko rwashingiye ku ki
irekurwa ryabo ryatewe n'uko ababunganira mu mategeko bari barimo abavoka benshi bazobereye mu mategeko arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu biriwe mu rukiko batanga impamvu zigaragara cyane cyane zigaragaza ko abo bunganira bakubiswe barimo bagakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo bakeneye gusohoka muri gereza bakajya kuvuzwa akaba ariyo mpamvu n'umucamanza steven kavuma yabyemeye akabarekura ubu ngubu aho tuvugira abakomeretse cyane ubu bahise bashyirwa mu modoka zitwara abarwayi akaba bari mu muhanda kuzanwa kampala kugira ngo bavuzwe abandi nabo bakaba barekuwe abatarakubiswe barekuwe kugira ngo basubire mu rugo ariko bose akaba atarakubwira ngo ibyaha byabahanaguweho burundu ahubwo ko bazajya bakurikirana ibyaha baza mu rukiko bava hanze hanyuma se abo banyapolitike tuvuge nk'urugero nka robert cyaguranyi hari icyo batangarije itangazamakuru nyuma y'uko barekuwe
ntabwo bari bavugana n'abantu kugira ngo bashobore kuvuga ariko abavoka babo babavugiye umwe muri bo asumani basaribwa wavuze ko urukiko rwakurikije itegeko rivuga ko umuntu wese aba ari umwere kugeza ubwo urukiko rumuhamije icyaha kandi ko bagiye kuzubahiriza ibyo urukiko rwabategetse ndetse abashinjacyaha bari basabye ko aba bose bareka ibitabo byabo by'inzira mu rukiko kugira ngo bate kuzatoroka bakajya hanze ariko umucamanza birabyanga avuga ko bakubiswe bamwe bafite ibikomere kandi akaba bafite uburenganzira bwo kujya mu gihugu icyo cyo cyose bashaka kugira ngo babone ubuvuzi ubu rero ukuvurwa nk'umugore wa robert cyaguranye yavuze ko ikigiye gukurikira rukurira ko bobi wine avuwe hari n'abandi ndetse bakomeretse bakavurwa mbere y'uko bakomeza kujya mu rukiko ntabwo ari gake cyane abantu baregwa ibyaha bikomeye cyane birimo kugambanira igihugu barekurwa bakajya kuburana bari hanze kuba urukiko rwafashe icyo cyemezo ese haba hari igitutu gikomeye cyaba kiva mu mahanga cyangwa se n'abandi n'izindi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu byaba byagize uruhare mu kubarekura nibyo icyo igitutu kiva mu mahanga abantu bashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu abaturage mu gihugu bwabo babashyigikiye cyaba ari kimwe mu mpamvu zatumye barekurwa kandi bashinjwa icyaha gikomeye cyane nibutse ko ndetse no mu cyumweru gishize urukiko rwa gisirikare rwahanaguye robert cyaguranye cyangwa se bob wine rukamukuraho icyaha cyo gutumya imbunda rudatanze impamvu ariko ikigaragara cyane ni uko abantu benshi bibwira ko ibi byaha byaba ari ibihimbano ariko nanone hari byigeze kubaho yuko umwe mu banyapolitiki bakomeye muri iki gihugu nka kiza besigye nawe wigeze kurekurwa ashinja icyaha cy'ubugambanyi mu gihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu wa bibiri na gatandatu akaba ari rero imwe mu mpamvu abamwunganira amategeko batanze mu rukiko bavuga ko bigeze kubaho akaba n'ubushobora kuba ubwo bafite abaje ku kugira ngo abishingire bakomeye bizewe ku buryo batazanga kubahiriza ibyo urukiko rubategeka ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi rya amerika komeza udukurikirane hafi iyo nkuru urayitugezaho amakuru yacu ataha urakoze cyane urakoze cyane nama
tuve mu rwanda ntabwo tuve muri uganda tunyarukire mu rwanda ahateraniye inama mpuzamahanga yerekeye ihindagurika ry'ibihe mu karere k'ibiyaga bigari no mu ihembe rya afurika bararebera hamwe uko amakuru yerekeye ihindagurika ry'ibihe yagera ku baturage hakiri kare kugira ngo birinde ingaruka mbi zirimo imyuzure cyangwa se izuba ryinshi bikunze guhitana abantu ndetse n'ibintu byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'ijwi rya amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda ni inama iri kuyihuza ibihugu icumi ari byo u rwanda tanzania ubuganda kenya sudani sudani y'epfo eritrea etiyopiya jibuti na somaliya yamara burundi n'ibyitabye irimo abahinga mu by'uburimyi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko bishyikirizwa n'ikigo gishinzwe kugenzura ihindagurika ry'ibihe mu rwanda intumbero nyamukuru no kurabira hamwe ingamba zifatwa kugira ngo ibyo bihugu byose byirinde ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe jean ntanganda semafara ni umuyobozi mukuru w'icyo kigo ubu iyo duhuye dutya bituma tugera ku itenyagihe byizewe kurusha ntabwo bigira imipaka kuko ibiba tanzania ibiba uganda bishobora kutuzanamo ingaruka ngaha kubitegurira hamwe hanyuma tukabisakaza nk'uko nta mubizi abaturarwanda no hanze igihugu cyacu icyagutunga rero n'abandi bashobora kuba banakibonye kuko tuba dufite ibikoresho hari ibyogajuru murabizi hari za radari turazifite n'ubwo byanagutungura rero turahwiturana mu by'ukuri kubera ko dukorera mu karere rero n'abariya baba bafite intege nkeya hari ukuntu nibura amakuru agaragara havuye nko kuri nk'ibyo gajuru abafite ububasha bwo kugira ngo babe babibona birenze imipaka yacu tukaburira bagenzi bacu kugira ngo amakuru atangwa n'ibigo nk'ibyo agira akamaro abari muri iyo nama babona ko ari ngombwa ko abakenyezi babigiramo uruhara semafara afatira ko abagore aribo bakora umwuga wo kurima ahanini mu bihugu bitandukanye avuga ko atawusiga inyuma icyo gice cy'abanyagihugu kandi bafise uruhara rukomeye mu itunga ry'igihugu ku bwa madamu Ellen musemo aserukira ikigo cy'ihindagurika ry'ibihe cyo muri tanzania abakenyezi n'abana nabo bakunze guhitanwa n'ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe kwanza mabadiliko ya hali ya hewa yanapotokea, mwanamme anaweza akawa anaweza kuogelea, lakini mwanamke akawa hana ujuzi.
atubwamireho hadutse nk'umwuzurira w'amazi abagore benshi barahasiga ubuzima kuko badashobora no koga canke guhunga nk'abagabo ikindi naco baba bafise abana canke bibungenze inzara uruzuba n'umwuzurira bikababangamira mu kugerageza kurokora abana no kurira ibiti abagabo nibo bishobora n'ingoga hadutse imiyaga canke amazi menshi ubasanga no mu dukorwa twinshi kurima kurera abana kuvoma kurondera indya z'abana byose bigatuma bataronka umwanya wo kumenya amakuru y'ihindagurika ry'ibihe yamara twimenyereze kutarima cyangwa guteragira mbere no gusoroma tutaramenya ingene igihe cyifashe tusipande bila kupata taarifa za hali ya hewa tusivune bila kupata taarifa za hali ya hewa kuva mu mwaka uheze gushika ubu imvura y'umwuzurira imaze konona ibitari bike mu karere ka afurika y'ubuseruko yarayitanye n'abantu batari bake mu rwanda muri tanzania muri kenya no mu burundi mu buganda no muri somaliya naho uruzuba rwarabiciye biracika icegeranyo cashizwe habona muri iyo nama cerekanye kandi ko ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zatumye haduka indwara nyinshi nka malariya iziturutse gufungura nabi no ku isuku rike ukugwingira mu bana n'ibindi abari muri iyo nama bavuga ko bagiye gukosora ahabaye agahaze cyane cyane mu gutanga amakuru hakiri kare kugira ngo abanyagihugu bikingire buriya iyo umaze kwiga isomo bituma ubutaha ukora neza kurusha iba imvura zaraje ukarutse ko twagiye tunabivuga wenda byanatunguye abaturage kubera ko bari bamenyereye bituma ko ritangira mu kwa gatatu ariko rero ubwo wenda aho byatunguye ni uko dushobora kuba tutarabisakaje vuba mbere nacyo gikuru igihe dukoze iteganyagihe gikwiye kuba rishaka kugira ngo abo rigenewe babimenye hakiri igihe gihagije ubwo rero nyine gutaha hano vuba yuko ni ngombwa yuko dushyiramo ingufu kugira ngo turisakaze dukoreshe uburyo bwose niyo tumaze gutegura iteganyagihe ry'igihembwe icyo dukora turarikurikira tukajya mu ntara hose za koperative z'abahinzi nibyo bigomba gukomeza tugashyiraho umurego bitekanijwe ko kuri uyu wa kabiri abo bahinga bazoshira habona ingene ikirere kizoba cifashe mu irima ry'agatasi gasa n'akamaze gutangura mu bice bimwe bimwe vy'akare ka afurika y'ubuseruko ku bwabo iyo ngengagihe niyo izotuma abarimyi bamenya ingene bifata mu gusohora isuka vyeklavye n'inkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika tuve i kigali mu rwanda tunyarukire mu burundi aho bamwe mu rwaruka rwo mu mashuri ya kaminuza bavuga ko gukoresha imbuga nkoranyambaga ari kimwe mu bishobora kuruteza imbere naho ku rundi ruhande bakavuga ko gukoresha nabi izo mbuga bishobora kubangamira imico y'ikirundi no gukwiza ibihuha ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana nk'uko bivugwa n'abo banyeshuri batandukanye bo muri za kaminuza zo mu burundi imbuga ngurukanabumenyi hari izigisha ibifise akamaro n'izitanga ibitagira ikimazi eliane zigiyimana ni umunyeshuri muri kaminuza y'uburundi ubuhinga ngurukanabumenyi umuntu arashobora kubukoresha neza mu gukuramwo ubwo bumenyi bumufasha kubandanya atera imbere mu by'ubumenyi mu gukuramwo n'uturorero tw'abandi ibyo ku byo bariko barakora ahantu hariya biriko birateza imbere aho babaye urundi ruhande naho umuntu arashobora kubukoresha nabi ugasanga hariho kubera ko yabukoresheje yishe ikibano ciwe canke n'abandi baza kumusoma Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco wabona ko abana bakiri bato bakwiye gukurikiranirwa hagufi mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi jewe nibaze yuko nko ku bana bakiri batoyi bobarinda gukoresha izo mbungangurukanabumenyi kubera ntibaba bazi icyo batora ntibaba bazi icyo basangaho boze barabarabira kugira baze barabereka ati iki nicyo gikwiye kurabwa icyo nicyo kidakwiye kurabwa niyongere Planet wo muri kaminuza y'uburundi abona ko bitoroshe kuguma ku mico y'ikirundi kubera ubwo buhinga akenshi bubuze ari mvamakungu imbuga ngurukanabumenyi ntiziraba imyaka y'umuntu agiye ku rubuga nk'ubuye ko byavuye hanze turavuga imico y'abantu b'abazungu y'abantu b'abahinde iyindi n'abarabu iratandukanye cyane n'iyo ngaha muri afurika rero mu gihe bitandukanye umwana w'umuzungu akura azi yuko na seksualite indero wowe ukuntu abyumva si ibi twe twarezwemo ngaha mu burundi rero wewe ari nka hariya arashobora kurungika nk'ifoto z'ibiterasoni kubera ko ku buhinga ngurukanabumenyi umuntu abijya ko bitarinda kumubaza ngo imyaka cyangwa ugasanga umwana w'imyaka cumi n'itatu cumi n'ine afise telefone aca abijya ko ugasanga ariko arabona ibintu atategerezwa kuhita abona ku bijyanye n'ibihuha bica ku mbuga ngurukanabumenyi yari yaniyongereho muri kaminuza y'uburundi agira ati hariho izitanga inkuru zitari zo ibihuha ugasanga nk'ubu ugiye ku buhinga ngurukanabumenyi utazi neza icyo urondera cy'ukuri gishobora kugufasha ubaye umuntu ugendera mu bihuha bya bihuha nabyo ubona yuko urwaruka kenshi rimwe na rimwe dukunda gutwarira hejuru ciye ufata bya bihuha nawe ukabikwiragiza aho ubaye ugasanga biriko birahindura imico n'imigenzo n'imikorere y'aho uri eliya niyongere abandanya amenyesha ko uruhara rw'abavyeyi ari ntangere mu ikoreshwa ry'imbuga ngurukanabumenyi kugwaruka uruhara rero bafise n'intangere mu kubahimiriza kuja ku rubuga ngurukanabumenyi bafise ico bagiye kuronderako hanyuma mu kubahimiriza kandi n'imbuga zibereye bashobora kurabako iziriko izo bashobora gukurako ubumenyi izo bashobora gukurako ibibafasha mu buzima bwabo umunyeshuri wo muri kaminuza y'uburundi agereranya imbuga ngurukanabumenyi n'ikiyaga urubuga ngurukanabumenyi ni nk'ikiyaga mu kiyaga hari ifi ziryoshe kurya harimo kandi n'ibimizi rero bogenda batagiye kwiyahurira muri ibyo bimeze mugabo kandi bagiye kuronderayo igishobora kubafasha aho rero uruhara rw'ababyeyi ni runiniya mu kubandanya babogora tuyikeze Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco abona ko imbuga ngurukanabumenyi zisamaza bigatuma indero y'ikirundi iteshwa agaciro kuri internet ntitwiga kubana neza n'abandi kuri internet ntitwi ntidushobora guhurira hamwe ngo twicare tuyage ibibazo by'ubuzima kuba turi hafi na hafi gutemberera abagenzi kwicara tukayaga ikiganiro hagati y'abantu nico kibuze kuko kuri internet umuntu wese aba ari mu byiwe yaba umuvyeyi yagiye kuri internet aribagira amadevoir hategerezwa envers we nyene na envers la societe y'abana Eh, internet ntiyategerezwa kuba ari ikintu umuntu aja kurondera ko o- u- ubumenyi ikintu nyene gikenewe ariko umwanya munini umuvyeyi yategerezwa kumarana n'abana abigisha ya ndero ya ndero itari kuri internet ya ndero ya kera ukuntu abantu bari bwifate ukuntu umuntu yo ukuntu umuntu yobana n'abandi ukuntu yitanga agafasha abandi gusumba usanga umwanya wose umara kuri internet uri muri utu uri muri turiya ubwo rwaruka rukaba ruriko rurakurikirana inyigisho zijanye no gukoresha imbuga ngurukanabumenyi mu buryo ngirakamaro mu ishuri ryisumbuye rya sos bujumbura ico gikorwa gifatanye no kwigisha ugwaruka kumenya kwitegurira imigambi y'iterambere kikaba categuwe n'ishirahamwe yaga kizomara indwi zibiri igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibikorwa byo kwiyamamaza ku bifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda birakomeje bigeze mu minsi yabyo ya nyuma mu mwanya mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu janiya mukankusi yaganiriye n'umwe mu bakandida bane bigenga janvier nsengiyumva atangiye amubwira uko igitekerezo cyo kwiyamamariza uwo mwanya cyamujemo mu nteko ishinga amategeko kugira ngo mbitekereze narebye ese ni iki kibura ngo u rwanda rutere imbere ibintu ruhora ruvuga uyu munsi bizakorwa bizagera gutya ese bigenda gute kuki bitaba hanyuma ndareba ndavuga ati ese nimba harimo abantu bakuze ese birashoboka ko umuntu ukuze yatekerereza u rwanda kuko akabishobora kuki twebwe urubyiruko eh, tutaheraho natwe ngo tujye kubunganira cyane cyane ko umuntu ukuze aba akeneye n'igihe cyo kuruhuka hanyuma natwe tukiri batonya tugatangira kwitoza kugira ngo natwe tuzasigire abana bacu eh, igihugu kimeze neza uravuga uti hari ibyo twarebaga tukibaza impamvu bitaba muri make nk'ibyo bintu ni ibiki wumva uzageza ku banyarwanda nuramuka utowe murakoze cyane ndamuka ntowe hari inkingi zigera kuri esheshatu narebye eh, mba arizo nibandaho cyane kuko usanga zibangamiye abanyarwanda harimo inkingi ya mbere irebana n'ibyiciro by'ubudehe eh, aho usanga umunyarwanda wese aho ava akagera bimubangamiye inkingi ya kabiri igashingira ku byerekeranye n'imisoro eh, naho ugasanga buri muntu wese ntabivugaho rumwe ha- harimo ibibazo runaka bavuga ati byakosorwa gutya naho mbyigaho ndeba ese ngewe n'uwuhe musanzu natanga kugira ngo bikosorwe inkingi ya gatatu ni inkingi yerekeranye n'iby'ikoranabuhanga eh, nayo nararebye ndavuga ati ni uwuhe musanzu nanjye natanga cyane cyane ko ari nabyo nize aribyo nkoramo buri munsi ese ni uwuhe musanzu natanga kugira ngo ikoranabuhanga ryo urubyiruko turimo guhingaho eh, naryo ritere imbere nongera nerekeza ku yindi nkingi ivuga guhanga imirimo eh, kugira ngo urubyiruko cyane cyane ndi mu kuvuga eh, rubone imirimo rukora rureke gushomera no kwishora mu biyobyabwenge kubera ko rwabuze icyo gukora nongera nza ku nkingi yerekeranye n'iterambere aho ndimo ndavuga ko udashobora gutera imbere ushonje udashobora gutera imbere eh, hari ikindi kibazo kikuri inyuma mvugaho ibintu bigiye bitandukanye ngaruka ku nkingi y'uburezi eh, aho ireme ry'uburezi rihora rivugwa mu rwanda ko ryapfuye eh, ngaruka mvuga ko kugira ngo rikosoke ari ukugira ngo daboro tubanze dukosore aho uburezi buturuka kuri mwarimu ubwo rero ibyo byose bifitiye uburyo uzabikora none ibikorwa byo kwiyamamaza biragenda neza Eh, ibikorwa byo kwiyamamaza ndabona biri mu kugenda neza nta kibazo Ah, turimo turagera ku masite twagiye dutegura tugasanga abantu barahari babyitabiriye ndetse twanababwira imigabo n'imigambi tugasanga barabyakiriye cyane ndetse bakanatwereka ko byari bibababaje bari barabuze aho babivugira none ubwo babonye uwo batuma akajya mu nteko byibuze yajya kubavugira akiri na mutonya akiri n'urubyiruko Ah, hari se nk'inzitizi mwaba murimo guhura nazo muri iki gihe mu mirimo yo kwiyamamaza nta nzitizi zigaragara cyane eh, kereka nko kuba twahura n'ibihe by'imvura n'ibihe- ni ibintu bisanzwe biba biri kuri twese ugasanga aho wateganyije wenda ikirere kibyitambitsemo ariko mu bigaragara nta nzitizi eh, turabona uravuga imvura izuba ryo ri- ryifashe gute ibikorwa biramutse bibereye hanze nta kibazo byari byabatera Ah, izuba ho nta kibazo riteye cyane ko abantu baremera rikabica rwose cyane ko tutana- tunamarana umwanya munini baremera rikabica ariko bakumva iyo migabo n'imigambi ukabona ko babishyigikiye ukabona ko ari igiterane cy'abantu benshi cyane rwose biranadushimisha kubona abantu bemera kwicwa n'izuba n'iyo mvura nayo iturogoya kubera ko imvura mu busanzwe ishobora gutuma abantu bataba hamwe ariko nabyo hari hari abo tunyagirwana bakavuga bati iyo migabo n'imigambi ni byiza komeza utubwire ese ubwo nk'iyo mumaze igihe kirekire muganira nk'igihe kingana iki byibuze dufata igihe cy'isaha n'igice cyangwa ebyiri kubera ko tubagezaho imigabo n'imigambi nabo bakatugezaho ibyifuzo ndetse bakanatubwira uko bakiriye iyo migabo n'imigambi eh, byibuze bifata ikiganiro cy'isaha hagati y'isaha imwe n'isaha ebyiri ye ndagushimiye cyane rwose nsengiyumva janvier kuri iki kiganiro wemeye guhara ijwi rya amerika n'abakunzi bayo Eh, ni nsengayire ndabumva Ah, ndi igikondo Eh, muri Eh, kigali kigali mu rwanda igikondo Mm. ye ikibazo ufite cyangwa igitekerezo Eh, ndabanza gusuhuza nsengiyumva janvier yarakumva
Eh, nk'umukandida w'uri- wacu tu- tumaze ku- kumva ibyo atubwira umunsi ku munsi Mhm.
Eh, mbanza nanamushimira kuba yara- yaratinyutse kuko gutinyuka burya nicyo cya mbere akenshi urubyiruko usanga rwitinya mushimira kuba yaratinyutse Mhm.
Eh, na- na- na- na- na- hari icyo nashaka ku- ku- gusa nkaho gatoya Mm.
hari ibintu bajya batubwira kumva ngo ngewe ngo nintorwa ngo ngo nzakora iki n'iki ukumva ari- ni ibintu nyine ba- eh, n'ubundi bisanzwe binahari binahari eh, ukumva n'ubundi n'ibyo bari kuvangura hari nk'uko akunda kuvanga za- bazakuraho ikintu cy'uburambe mu bintu by'akazi Eh, kandi ubundi akenshi n'ubundi aba- aba- baza kwiyamamaza nka- mu minsi n'ubundi basanzwe biyamamaza batubwira ngo hari ibintu bagiye guhindura n'ubundi bagerayo bakiryamira tukazategereza tukazaheba ariko se na- na- na- na- namaza nti byibuze ikintu cyatwemeza ko gito yatubwira byibuze ku ngingo kunze kwiyamamaza akunze kuvugaho ikintu kitwereka ko ibintu aba aba ari kutubwira byibuze aza- a- a- ha- ha- hajye hari icyo azabikoraho azabishyira mu bikorwa ni ikihe byibuze kimwe cyabitwumvisha neza noneho ku buryo tubyumva ubu n'ubundi usanga tubyumva ariko kubyakira neza tuba twumva ari nk'ibipindi badutera kenshi nk'urubyiruko Mhm. nta cyizere mubafitiye Na- na- na- ntacyo ntacyo njye ndamubwiza ukuri ntabwo njya nimbeshya ndamubwiza ukuri kuko niba abashi- ab- igihe kirangiye usibye amategeko batuye nayo nayo atagize ikintu atumariye niya mategeko ahubwo tutaragera n'aho- tutaragera n'aho amenshi n'ayandi tutaragera n'aho duhurira nayo niyo bitorera ubundi ngo ngo- ngo ngo bakoze akazi icyakora bo bari kwiyamamaza bavuga ko bazatugezaho ibintu byinshi ngo by'akazi ngo n'ibiki n'ibiki ariko ntamubaza nti ese byibuze we n'irihe tandukano aza- azashyira hagati ya bagenzi be umunsi yazaba yinjiye mu nteko mu nteko nshingamategeko asuvugiye Eh, eh, nongere mubaze ese ko nzi ko baba bashyize hamwe akenshi njyewe eh, iyo bari kwiya- yari kwiyamamaza nk'uko ari umukandida umwe hari ikintu atatubwiye
ni igiki umuntu uzamutora agira ngo azakora wenyine kandi bazakora ari ikipe ntazakora wenyine
Mhm. ni ibisanzwe ntabwo umuntu akora wenyine Mm.
Eh, ariko byibuze atu- a- a- a- a- mu- na- atubwire byibuze ikintu kizima kimwe Aba- a- byibuze tuzavuga ati nubwo twana- tuzamu- tuzamutore tuvuga ati isaha n'isaha za mbere nitunahura mu nzira niho duhurira n'i kigali duhurira mu nzira za mazitasi nuko utagikoze Mhm. Za- ibijyanye n'amategeko nk'itegeko cyangwa se ikintu wamutuma aramutse atowe nyine wakwifuza ko ryahinduka rikaba ryafasha ni nk'iriya ikintu namutuma azagende a- a- a- a- a- hari- hari n'abantu bafite akazi koroheje ka- kadakomeye ariko bagafite hari n'abatagafite noneho noneho hari ibintu bazanye byo kuvuga ngo umuntu ngo yihangire imirimo burya umuntu yihangira imirimo kuko afite ahantu ahera n'icyo atangiriraho Eh, azagenda avugira urubyiruko bongera uburyo bwo kubafasha niyo ba- eh, ba- baravuga ngo kwihangira imirimo burya kenshi nta nubwo twese tu- tunganya ubwenge ku buryo twa- twayihanga ariko byibuze hongerwa ubufasha mu rubyiruko hazavuganire nk'akarere ka karongi kagira stade baza- bazabubakire stade ni ubu n'urubyiruko rwi- numvisha ari n'urubyiruko babone Mm.
ahantu bazabida- bidagadurira babone ikibuga cy'umupira ubundi anagende a- a- a- a- avugire abantu bafite akazi bafite akazi ariko bahembwa amafaranga makeya agenda bavuganire byibuze hari nk'umuntu ukora nk'akazi yakoze kuba ibihumbi icumi ariko ku ku- yenda yenda n'ibihumbi icumi ku munsi ariko akumva ngo korera nk'ingu- nk'igihumbi cya magana atanu avugire mbene nk'abo ngabo baba bararenganyije kandi bafite akazi byitwa bafite akazi ariko ugasanga ka- ari uko n'utagafite Mhm.
namutubwirire ko igikondo Arakumva.
tutaramubona azaze n'igikondo azaze Eh, Eh, turamutumiye azaze igikondo tumwamamaze ntabwo mhm.
Eh, icyo ndimo gusubiza emi eh, yambajije ati ese utandukaniye he n'abandi babandi duheruka dutora bakazajya baka- bakazajya mu biro ndagira ngo musezeranye ko eh, nanamwibutsa ko ni ubwa mbere mu rwanda umuntu umukandida wigenga yaba agiye mu nteko ishinga amategeko bityo rero abo ni kugenda mbwira kuri icyo ngicyo mbabwira ko hari itandukaniro ry'umuntu waje yizanye aje kumva ibibazo by'abaturage hakaba n'itandukaniro ry'umuntu waje yoherejwe iyo uje kumva ibibazo by'abaturage woherejwe ibi- i- ibibazo bikira uwakohereje uwakohereje yakumva bifututse ak- bikabona kujya mu nteko ishinga amategeko naho umukandida wigenga umukandida wigenga ntabwo aba yoherejwe n'ishaka we aba yaje ku giti cye agatum- agatumwa n'abaturage ibisubizo yabonye mu nteko akabisubiza aba baturage ntabwo bibanza kunyura kuri rya shyaka ubu murabizi yuko iyo uvuze n'ibitagendanye n'iby'ishyaka ryagutumye bakuvanamo kuko ntuba uri mu murongo w'iryo shyaka byumvikane ko rero itandukaniro ririmo ni uko nzaba nje nta nta muntu unyohereje ahubwo nzaba noherejwe n'abaturage ku giti cyabo ari nabo ngomba kuzanira ibisubizo hanyuma kuri cya kindi yagarutseho cy'uburambe ni nacyo ngenda ngarukaho buri munsi ntabwo ushobora kubona uburambe ku kazi utabashije gukora Eh, nkaba mvuga hagati aho ariko ko hari akazi gasaba uburambe bityo nga- ngasaba ko abafite bwa burambe baba- bagira n'inshingano eh, zo gutoza ba bandi badafite uburambe kugira ngo nabo bagire experience hanyuma umuntu aka- agakora nta kimu o, nta kimutega ubwo burambe m- aho ngenda mvuganye namvuga ko ari ubundi bwoko bwa ruswa nabonye kuko nimba umuntu akwatse uburambe kugira ngo aguhe akazi bigaragare ko hari icyo akwatse nyine kugira ngo ukunde ubone akazi ufite uburambe ni usanzwe akora akazi gakeneye udakora hanyuma yanambaje ati se ko uri umwe mu nteko ishinga amategeko harimo abantu mirongo inani uzakora uti nongere mwibutse ko mu nteko ishinga amategeko n'aho bunguranirana ibitekerezo ntabwo ari aho ahabera impaka Eh, mungurana ibitekerezo mukiga kuri uwo mushinga ukabagezaho ibitekerezo byo abaturage bagutumye bakumva koko bifatika bakabitora bakabyemeza bakumva bidafatika uwo mushinga ukongera ukigwa neza ariko hagati aho ngaho kuko uba waroroherejwe n'abaturage baba bakeneye na cya gisubizo eh, kizaturuka mu nteko uzabaha aha ngaha rero mwizeze yuko nubwo nzaba ndi umwe eh, bizaba ari byiza ko ijwi ryanjye rizagera mu nteko aho nzavugira ba bantu ndi umwe bikaba bitandukanye n'uko naba ntariyo bakabura ubavugira Eh, yongeye atubwira icyo twazavugira ku rubyiruko mu buryo bwo kwihangira imirimo aha ngaha ho ndimo kuhavuga ko mu buryo bwo kwihangira imirimo hari ibigo byashyiriweho urubyiruko mu kwihangira imirimo bya BDF bikabasaba makumyabiri na gatanu ku ijana ah, by'ingwate kugira ngo nabo babishingire mirongo irindwi na gatanu ku ijana aha ho eh, ho mpabona ko hari urubyiruko ruriho n'iyo makumyabiri na gatanu ku ijana rutayifite nuko kwihangira imirimo nk'uko yabivugaga nabyo batabizi ahubwo nkaba nsaba izo nkunga zituruka mu- mu- muri iyo mishinga ah, yuko byibuze eh, ah, hari aho nageze ndababwira ngo nibagure izo mashini aho kugira ngo bazihe umuntu umwe izo mashini nizize ahangaha urwo rubyiruko rukore rukore ruyishyura kugira ngo ruyegukane aho kugira ngo bakubwire ngo genda uhange umurimo ngo utekereze guhanga umurimo rimwe na rimwe uranadepoza n'izo dosiye zirimo uwo eh, uwo murimo uko uzaba umeze eh, hanyuma babigeza bakavuga ngo birapfuye ntabwo biteguye neza uyu mushinga wawuteguye nabi ahubwo harimo aba- abakozi ba leta bategura imishinga nibagira imishinga nk'iyo ngiyo bashaka guteramo inkunga hanyuma eh, imishinga nimara kuza bayihe urubyiruko rujye rukora rubyishyura kugira ngo babyegukane nk'uko abakozi ba leta bafashwa kubona amamodoka n'ibindi bakajya bakora bishyura eh, bamara kwishyura bakabyegukana n'aha ngaha nibyo ndimo gusabira urubyiruko kugira ngo bahabwe amahirwe eh, afututse atari ibintu umuntu avuga ngo nagenda ategura umushinga ibintu nk'ibyo hari ahandi yavuze ku bafite akazi bagahembwa amafaranga makeya bikarutwa n'uko batagakora aha ngaha ho biragendana n'ubukungu bw'igihugu kuko nimba umuntu akora itegeko ry'umurimo ubundi aho ndimo kubavugira ndimo kuvuga ko ryakagombye guhinduka rigatanga amahirwe nimba muri gikondo aho ari haje umushinga tuvuga urugero uje kubaka umuhanda njye ndasaba ko abantu bazakora muri uwo mushinga hakagombye kureba ku bantu batuye igikondo b'abanyagihugu nyirizina aho kugira ngo amafaranga ageze atwarwe n'abanyamahanga bagaruke badukoreshe cyangwa kandi n'ibyo bikorwa ari twebwe bigenewe njye ndavugira uru rubyiruko kugira ngo ruhabwe akazi kuko barahari bo muri gikondo bize iby'imihanda bize ibyo bintu abashomeri bahabwa akazi kandi bahembwe nk'uko b'abanyamahanga bari guhembwa bityo ayo mafaranga ntasohoke mu gihugu cyacu ahubwo agire urubyiruko ba bandi bagiye no kubakirwa ibyo bikorwa remezo nkumva rero babandi bahabwa amafaranga makenya aho cyaba gikemutse kuko itegeko ry'umurimo ryaba rigena igiciro nyirizina bitewe na domene umuntu arimo
uwo uwo yari janvier uh, nsengiyumva akaba ari umukandida wigenga wiyamamariza kuzinjira mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda yaganiraga na mugenzi wacu eugenia mukankusi ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fasil gebeyeho wegeranyije aya makuru na frederic nkundikije wari uyihagarariye kuri mikoro hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika